hello my wonderful and ogbongelistic people my people now welcome to our channel my country people now down hear the pet edoche which is uh, yola edoche father and uh, his uh, family don mobilize im family and im went to the aligwes family and also now dey wonder where which one be aligwes family yes aligwes family happen to be may edoche family yes uh, eh, Quebe Median name na Aligwe. So na Aligwe then she debut before she marry Yul Edoche So according to report when e be say he reach our Kabab, he say they say being that this uh, court case go still reached by people, a lot of tension here and there, even Yul is no longer at ease, panic here and there, and uh, the whole thing just they do Yul Edoche one kind one kind for body, I you e go take uh, in fact e just dey do am according to report wey be say dey uh, say yul edoche go meet one of im friend e tell am say hmm if they come finalize say ah dem don dissolve dis marriage say like play like play don turn divorcee unto what na unto what unto five minutes enjoyment unto kerewa kai na he say na wow say this life dey turn upside down o oh. im friend tell am say hmm, you better just try your best and see whether your family then go fit whether something go come out of this whole thing so you olayidoche according to report go dey disturb the papa concerning this court case wey be say e go come out so um, because of that one papa yoledoche has to uh, mobilize im kinsmen okay make dem go storm aligwe family for all um, how they call am all important meeting yes all important meeting say they need to schedule make they see make all of dem meet rub mind together to see how dem go fit take uh, go since e be say the court case dey at hand so that uh, in case they ask say wetin the family dey do about this whole thing they go know where be the family stand in case e be say they want to settle out of court my people but the thing when we say they hungry this uh, sapete do she in all the market in the sense that it according to the saying they say it is too late to cry when the head is off time when we say supposed to really settle this whole thing it was romancing the whole thing it was uh, doing small small acceptance now when we say everywhere don't don't don't read everywhere don korogide and you know say the the court case will not be in favor of his son yur so in they see how Is possible for them to bring out this matter out of court so that they can settle this whole thing amicably for me oh eh, if i be Queen May this thing will not go out of court we go we go dissolve the marriage for that court and court will have a final say because african tradition in no favor women so my people now the matter when dey dey ground be this so oh. it is not a small something No. Oh. so my people oh, when um, the aligwe's family welcome. Uh, pet edoche family they now said um, according to the Aligwes family they said um, all this one be say dem they come that they try to want to do one kind ceremonial something on top of this matter say no too much uh, sermon for evening service say waiting, dey they now be say they find out say their son wey be Yul Edochie has uh, bluntly refused to collect the bride price and uh, according to wetin the aligwes family talk they say na from there they go start since e be say queen say e no want again there is no way dem go fit force queen say e must eh, eh, marry the the uh, yul edochie after all yul edochie don marry another woman so e need to move on with eh, his life and queen need to move on with her life say so. so this one wey be say um, yul edochie no wan collect the bride price the last time wey be say dem tell am say make the family mobilize so that dem go come return back their uh, the bride price when their son pay for their pikin since that time dem never hear anything i think e should be wise for dem to do the right thing by returning the bride price de despite say the the matter still dey court uh -huh. even if court uh, court ask they go say okay bride price has been returned it will not be easy for uh, the court to divorce them. so my people oh, immediately the aligwes family talk this thing Now, so yo yo yo, yall just flare jump up come dey talk say wetin safe. say you e know they like the way we say aligwes family Then they behave queen may family say wetin we dey force him to to to collect that bride price no be no be They go wait make him demand for the bride price Then will they force him what of if he say he no want the bride bride price eh waiting happen no be small tin oh, my people. i never see dis kain thing before all eh whether they doing something i don't know he say he no go collect the bride price on on three okay on three condition Now he go take collect the bride price say they go their alleged family they must meet these three condition hey eh, my people wetin musa no go see for gate wetin musa or akpan no go see for wetin akpan the driver no go see for for road when he dey drive chai my people. so di conditions wey dey be say yul edoche say di aligwes family must meet e say one we may must to allow am access to im children im must to dey see im children say because dem give am restriction order say make he no see him pikin dem say so the aligwe's family the queen must must stop that thing Then another one when he talk, he say he say you see this dis eh, eh, property all the property wey be say he and queen acquire even though sef na queen papa when he be say e don kpai wen e be say e don lego na im give them the property so long as say that property dey acquire it together when they were inside the marriage say they go share am into two yay He say they go must share am into two say all this one wey be say queen may dey do dey do say even though sef say na queen may sister buy the property with her name give them for the two for their marriage so long as eh, yul edochie name dey inside that property he say They go divide am into two They go share am into two him go take one queen may go take one He say even though they like oh make e be say queen may inherit the property oh e say if without say queen may make queen may go court that restriction order when e be say he place so sotey mansion wey be say two of them suffer build together In no fit access that mansion In no fit near the house then restrict am from in fact many many many things wey be say e dey pepper you edoche for body eh my people e say so This one be say dem dey tell am say make e collect bride price finish after im collect bride price before they go come dey talk of eh, how dem wan do am so what of if we collect bride price They come say no nothing to discuss again so who come dey fool my people if una see the way yall edoche dey flare dey talk eh He say on those condition when e be say im don don tok e say as e dey so di one wen e dey pain am pass im daughter wey na daniel di way e dey shun am di way e dey bullshit am di way e dey bone am say e no even get access to any of im pikin dem again na so all of dem dey look am like say im be winch him no say e don commit some kain thing but no be to di ex ten of di way dem dey treat am. no be the extent of the way that they treat her say imagine pikin when e be say im born im wish her happy birthday on his on her birthday daniel no answer am daniel no answer am say which kind thing be that one say no im no go take am o say the marriage na two of dem suffer for the marriage say im no go come carry empty hand completely say all those women say that they talk he no go collect bride price until dem do the needful if not eh my people of una see the way be say yoro dey talk to the aligwe's family in a disrespectful manner my people make una watch this video reach the end o oh. make una see how the aligwe's family finally handle this matter it is not a small something o oh, my people. yule doche dey insist say una see dat hundred million lawsuit wey be say queen may sue against am e say queen may must cancel am e say queen may must cancel the family the, that uh, uh, lawsuit wey be say the the the charger restriction make e see im pikin dem go cancel am then uh, restriction to enter ajah mansion dem go cancel am many many things o oh, hey, my people no be small something o. Oh no be who cause all this thing where you dey flare wey body dey bite am like eh, mosquito no be him start am my people. if to say him no go chook him john thomas for inside judy kpekus all this matter for for dey happen no be for day dey with a lovely family eh see today na chioma eh, eh, marriage wey dem dey invite people like dem obi kubana beta beta pipo yole edoche na na low profile na low profile e can't go They can't even invite am because e no go fit near there see obi kubana there. before na where obi kubana dem dey na there yul edochie dey na yul edochie dey for judy austin rapper e dey for judy austin rapper my pipo it is not a small something o oh. this is a tufi akwa situation. so my people, o oh, as yolo dey rake dey rake dey rake dey rake nothing wey yul edochie no talk comot for mouth condition when e be say e give before e go collect bride price hey my people i don just understand this yole doche at all e say e no go carry empty hand na talk for my mind say if you no go carry empty hand at least you get uh, stardike and judy austin and uh, ndobisi those ones dem no do you those ones na eh, eh, achievement na if you take that ones the whole hand why you dey find property my people if una look this whole gbege wey be say yo ledeche dey do e boils down to the property make dem share property make dem share property e go hook judy austin for throat if judy austin eat eat any of that property because if dem share this property into two now you e go carry one go go settle down with judy austin wey be say e no work kai my people so as yole doshe dey rake this rake in even if papa tell am say he don do yul edochiesin dey talk he go talk go here go talk go there na their ligues dey come vex dey say na dey come give you all yul edochiesin time warning say many many talk wey people dey talk say dem dey hear when people dey talk say yul edochie dey violent yul edochie do this yul edochie kill bird the mama fly say dem no wan believe but from wetin dem just see now now wey be say yul edochie do like edoche if anything if one strangle of hair comot for queen may hair dem go hold am responsible that this one no be matter of eh, they go come go court o go come dey judge matter say if anything make anything no happen to queen may o make queen may no get headache make queen may no get belle pain make queen may no get one single scratch for her body make may not get sickness make anything no happen to am because hey if if you all try and say because this kind of threat when you say the the threat too, they say if you all try am then go then go then go tell then go tell you all the stuff when dem made of say so if you all like making the rant say they no get anything They won't talk make since e be say even if you no wan collect him bride him eh, the the the bride price wey he pay for their sister head say when the time reach him go collect am make dem finish court matter my people the matter no end well o oh. e no end well na uh, eh, um, queen may family dem come dey talk say so na this type of person na im their na im their son marry na this kind of person na be say this dis eh, yul edochego don give their daughter serious headache when they say serious one say their daughter dey cover up dey cover up dey cover up this matter reach like that. and pet edoche when he dey here they come dey tell am say make he make he caution him son o oh. say becos dia league family are not people you joke with make e come show im son o all this one wen e be say you ole edoche now dey talk of eh, share property divide into two do this, do that. share na the one be say he and judy go go chop na e dey fine my people, but from the way when e be say you ole dey take talk frustration don hold am o oh. real frustration don bellop yolo oh. yolo now don dey bark like a dog because. He don see am say eh him don lose like lucifer He don lose like lucifer so you all like yall edosewo na dey see so eh in fact eh i no just know how i want to describe am so my people, o na this one now say make i call let una know as things dey unfold we dey bring una more update una have a nice day like and share this video bye